iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na, me, na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ku badukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo com mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema imibare itangwa n'ishami rya oni ryita ku buzima oms igaragaza ko umugore umwe mu bagore umunani afite ibyago byo kugira uburwayi bw'agahinda gakabije iryo, iryo shami rigaragaza ko benshi bahura n'ubwo burwayi bakimara kubyara abahanga bagaragaza ko agahinda gakabije gaterwa n'impamvu nyinshi zirimo umuntu kunanirwa gucunga amarangamutima ye imibanire ye n'abandi ubwigunge n'ibindi ibyo n'ibindi birimo kumenya impamvu zitera indwara y'agahinda gakabije kwigunga no kwiheba ndetse no kumenya uko wakwirinda agahinda gakabije mu gihe uri wenyine nibyo tugarukaho mu kiganiro muri isanga cya none umutumirwa wacu uyu munsi ni dogiteri serafine udahemuka sajenti ni umuhanga mu by'ubuzima rusange akaba n'umwarimu muri kaminuza ya buffalo muri leta ya new york hano muri leta zunze ubumwe za amerika madamu udahemuka ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika urakoze nawe kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko ijyanye ahanini n'uburwayi bw'agahinda gakabije mu gutangira gerageza muri make udusobanurire iyi ndwara ni indwara ki yandura ite abantu bayirinda gute
murakoze cyane iyi ndwara ntabwo ari indwara yenda yandura nk'izindi ndwara tumenyereye yenda umuntu yanduye undi ariko ni imwe mu ndwara zikunze gufata nyine imitekerereze cyangwa se kwiheba niba ubwonko niba ariko twabyita maraza no kutubara kuko hari igihe amaterima amwe yatugora mu ndimi zacu burya gusobanura ururimi ruragora so ni indwara rero isanzwe ishobora kugira ingaruka nk'uko mwatangiye mubivuga mu marangamutima y'umuntu mu mitekerereze ndetse no mu mikorere ya buri munsi ugasanga akenshi n'indwara ikunze kurangwa n'umubabaro udashira uhoraho ndetse ugatera umuntu kuba yatakaza ibyishimo byo gukora ibintu yari asanzwe akunda gukora cyangwa se yishimira gukora inshuro nyinshi bikaviramo umuntu kumva yakwigunga adashaka kujya mu bandi
hanyuma ikibitera ni iki
rero iyi ndwara iterwa n'ibintu byinshi bitandukanye ariko hari hari impamvu nyinshi zitandukanye zimwe biza kuyenda kutugora kubivuga mu rurimi rwacu ariko icya mbere haba amateka yo mu miryango iyo umuntu akomoka mu muryango ufitemo abandi benshi bagiye bagira ikibazo cyo kwiheba haba harimo shanse nini cyangwa se amahirwe menshi yo kuba umuntu yagira iyo ndwara yo kwiheba hakabaho n'ibindi twakwita yenda imindagurika ziterwa n'imisemburo cyangwa se change muri hormones ibyo nabyo cyane cyane ku badamu mu gihe cya mbere y'imihango mbese umwana w'umukobwa atarajya mu mihango ariko ari hafi bwa mbere hari abakunze kugira icyo kibazo kubera nyine iryo hindagurika n'ibindi bizana nyine n'imyitwarire y'umwana urimo guhinduka yenda kuba yatangira kugirana intambara n'ababyeyi eh, n'ibyo hormone bigatuma nyine umwana w'umukobwa ashaka kugira icyo kibazo hariho ibiterwa muri tukiri muri icyo kigo cyo guhindagurika kwa kw'imisemburo hari i- kwiheba kuza umuntu atwite hari kwiheba kuza nyuma yo kubyara hari kwiheba kuza mu gihe umudamu yenda gucura hari no kuza yenda na nyuma yo gucura hariho n'ukuntu bishobora guterwa na na na chemistries niko twabyita mu rurimi rwacu zitari chemicals zitari balance mu bwonko bigatuma nabyo umuntu yagira kwiheba harimo n'ibindi byinshi intambara ubuhunzi gu- guhohoterwa haba muri sosiyete haba mu mu ngo yaba ari guhohoterwa kw'amarangamutima cyangwa se ku mubiri ibyo byose rero ntabwo ari ikintu kimwe gusa gishobora gutera kwiheba ahubwo ni ihuriro ry'ibintu byinshi Mm. Ah, hanyuma ah, muganga serafine wari ukomoje kuri izo mpamvu zimwe na zimwe zitera ah, iki kibazo cyangwa se uburwayi bw'agahinda kwigunga no kwiheba Ah, nari mbivuze mu kanya ntangira ngaragaza ko imibare igaragaza ko mu bagore umunani umwe aba afite ibyago byo kwandura iyi ndwara ndetse eh, indi mibare ikagaragaza ko mu bantu bandura iyo ndwara ah, bibiri bya gatatu akenshi usanga ari abagore kuki ari abagore bibasirwa cyane n'iki kibazo
Yes. Uh, kuba ari abagore bibasirwa cyane hariho ikintu cy'uko imiterere y'abagore n'abagabo itandukanye muri mu byo twavugaga bya ma hormone kuko cyangwa se imisemburo kuko twari tumaze kubigaragaza urumva ko hari imihindagurikire myinshi cyane umwana w'umukobwa cyangwa se umudamu anyuramo duhere ku gihe mbere yo kujya mu mihango mu gutwita mu kubyara urumva ibyo byose ntabwo bikunze gukora ku bagabo ndetse kubera imiterere iy'abagabo n'abagore iratandukanye nanone inshuro nyinshi ukunze gusanga mu masosiyete manini abagabo abagore bakandamizwa ah, mu nshingano bahabwa n'igihugu cyangwa se mu miryango Ah, iryo kandamizwa naryo akenshi rigira ingaruka ku bagore kuruta abagabo nanone ikindi ni uko usanga abagore aribo bakunze gu- gutotezwa mm, haba mm, donc mu ngo haba ari ugutotezwa kwa kw'amarangamutima cyangwa se gukubitwa ibyo byose rero kubera ko byibasa abagore cyane kuruta aba- abagabo usanga ariyo mpamvu abagore bandura barwara kwiheba bakubye inshuro ebyiri umubare w'abagabo ba- bagira icyo kibazo mm. hanyuma se ah, uyu mubare ni munini cyane ariko noneho tuhereye turebye ah, nk'abantu wenda bari mu biturage abantu mu bihugu dukomokamo byo mu karere k'ibiyaga bigari ese biroroshye ko umuntu urwaye iyi ndwara amenya ko ayirwaye
yenda umuntu ku giti cye ashobora kumenya ko hari ikintu kitagenda ariko nk'uko wari bivuze kubera aho twakuriye hari ukuntu tudakunze yenda guha agaciro cyangwa se gutinda ku ku byo tutabona cyangwa se indwara z'amarangamutima cyangwa z'ubwonko niba nabyita uko mm.
kandi iyo urebye neza buriya ishami ry'ubuzima ryita ku buzima mu rwego rw'isi ni- n'ibindi byose iyo bavuga ubuzima ni ukuvuga ko ubuzima ari uko umuntu yagombye kuba afite imibereho myiza ku mubiri mu muri sosiyete mu mibanire myiza n'abandi mu marangamutima cyangwa se mu mitekerereze yes, no mu mitekerereze ndetse no mu mwuka ariko twebwe ukunze gusanga wenda aho twakuriye twibanda cyane cyane ku ndwara zigaragara z'umubiri izitatugaragariza ukunze gusanga tuziha andi mazina cyane cyane ku banyafurika bava mu bihugu bi- by'ibiyaga bigari ndetse n'abandi banyafurika muri rusange ah, bakabyitirira amarozi Mm.
akenshi rero ikintu cyitirwa amarozi ntigishakirwa imiti kwa muganga cyangwa se ntigishakirwa ubufasha kwa muganga nubwo wenda we wakumva ko utameze neza mu marangamutima mu mitekerereze usanga nta gushyiki- nta gushyigikirwa kwa famiye cyangwa se imiryango icyo twakwita family support cyangwa se group support system ntazo dukunze kugira iyo rero umuntu adafite gushyigikirwa n'abantu ngo bamwiteho babone ko habaye imihindukirire mu myitwarire yawe mu mitekerereze mu mikorere ubwo urumva rero no gushakisha gu- gufashwa cyangwa se kumenya ko urwaye ntabwo bikunda nyine ngo byitirirwe ibindi ariko ntibyitirirwe ko ari ikibazo gikeneye ubu- ubuvuzi busanzwe ibyo nabyo ahanini igikurikiraho ni ugukurura akato kugi- ah, ugasanga abantu baraheza uwo muntu ndetse no mu miryango ifite abo bantu ugasanga ntabwo bashaka kugaragaza ko ah, cyangwa se kumwerekana no kugaragaza ko icyo kibazo bagifite
cyane rwose usanga ubwo iyo umuntu atangiye no kwigunga ubwo we n'abandi nyine baramutererana bakabihishira bakumva nyine ko ari umusazi badashaka ko n'abandi n'abaturanyi bamenya ko bafite icyo kibazo noneho umuntu agahabwa akato burundu Hmm. radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi turimo kuganira ku ndwara ah, y'u- bw'agahinda gakabije umutumirwa wacu ni dr serafine udahemuka sargent ni umuhanga mu by'ubuzima rusange akaba n'umwarimu muri kaminuza ya buffalo muri leta ya new york hano muri leta zunze ubumwe za amerika kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo babaza umutumirwa wacu reka duhere kuri adamu wiriwe neza
niba ari hirya amerika yego uri hehe
eh, mperereye mu mujyi wa kigali mu rwanda akarere ka nyarugenge umurenge wa nyamirambo ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo Eh, icyo nash- icyo nashaka kuba- kubaza umutumirwa yego
ni ni izihe ngamba zibe koko n'iki gihe tugezemo ni generasiyo nshyashya amaraso make y'urubyiruko cyane cyane muri afurika Mm.
ni izihe ngamba baba bari bufate ko ingo ziri gushingwa n'inshyashya iminsi mike zigatandukana abagore barimo barakora cyane kurusha abagabo nyine bagera agahinda gakabije ni izihe ngamba bari gufata zihamye byahangana agahinda gakabije k'abagore kubera ko ugereranyije n'iki gihe cy'abagabo agahinda gakabije abagore bari hejuru kuko usanga aribo benshi mu mihanda bacuruza mu buryo bunyuranye n'amategeko bajya gushaka imirimo yagakwiye kubikora abagabo Mm.
ariko ukibaza se icyo bajya kurikora kandi bafite abagabo
A- ariko Ni iki gera- gera- cyabuze?
gerage- Agahinda gakabije uretse Yego.
eh, gerageza wiyegereze telefoni yawe neza ntabwo turimo kukumva neza cyangwa se eh, wigize hirya gatoya kugira ngo ijwi ryawe risohoke neza
yego ndimo ndavuga Mm.
ni n'izihe ngamba ba- bafata ku bijyanye n'agahinda gakabije kuko ni- iyi generasiyo ni nshyashya ni n'amaraso make abantu bari gushinga bakiri batoya ariko mu gihe gito ku magara atandukanye umugabo akagenda umugore agasigarana inshingano ari wenyine Mm.
agenda akabije bakamanaginga gute cyangwa se bafashe iki urubyiruko rw'ubu ko ntarushinga cyane cyane mu kuba n'agahinda gakabije ni ikibazo nashaka kubaza urakoze cyane Eh, muganga eh, serafine sinzi ko ikibazo cyumvishe neza ariko eh, arasa nk'ugaragaza ko muri ibi bihe kubera eh, isi irimo iri kwihuta cyane hari ibintu byinshi birimo guhinduka hari abagore batandukana n'abagabo babo ugasanga bafashe za nshingano eh, z- z- z'abagabo mu rugo a- akibaza icyakorwa kugira ngo abo bagore n'ibyo bibazo cyangwa se ah, imirimo myinshi baba bafite bashobore kwirinda kuzandura izi ndwara zijyanye n'agahinda gakabije
murakoze cyane mu by'ukuri biragoye birumvikana ah, kubera ukuntu isi ihinduka n'inshingano nyine usanga kuko muri bimwe n'ubundi bitera abadamu kuba bagira n'agahinda kuko mu nshingano twatangiye tuvuga tuvuga ko hari igihe habaho gukandamizwa ugasanga yenda umudamu yenda murakora n'umugabo ukava ku kazi ariko uga- wagera mu rugo ukaba ufite n'izindi nshingano nyinshi z'abana n'ibindi ibyo byose hari igihe rero byongera ku ku mpamvu zo kugira agahinda ko kwiheba amine kugira kwiheba cyangwa se agahinda gakabije rero mu by'ukuri nta kintu kimwe wenda umuntu yavuga ngo "Ah, iki ni cyo gisubizo ariko ibintu byose kugira ngo bibonerwe ibisubizo bihera mu ko abantu babanza gusobanukirwa mu ko abantu babanza kwigishwa ko ikibazo cyo kugira kwiheba cyangwa agahinda gakabije ni ikibazo kiri rusange ni ikibazo gishobora gufata buri wese gishobora kuza ku myaka iyo ari yo yose ubwo twatangiye tubibona hari abashaka bashobora gutangira kugira kwiheba batarabona n'imihango ya mbere kugeza igihe umuntu anacuze no ngo nta myaka umuntu atagira icyo kibazo rero icya mbere ni uko yenda babikangurira aba baturage bacu cyangwa se twabikangurira abantu abadamu bakamenya ko icyo kibazo kiriho bakamenya ibimenyetso byacyo bakamenya aho bashaka kubariza ubuvuzi bibaye ngombwa iyo rero umuntu atangiye bikiri kare bitarakura cyane birafasha kuko akenshi urebye nta nubwo ari indwara ikunze kuvurwa ngo ikire kuko imibare igaragaza ko byibura makumyabiri na mirongo itatu ku ijana by'abantu bagize ibimenyetso byo kwiheba iyo bahabwa ubuvuzi hari igihe ibimenyetso bitagenda abandi bikashobora kuba byoba managed umuntu akabaho ubuzima busanzwe akabaho ubuzima nyine bukora akora ibikorwa bya buri munsi ariko ak- ugasanga ni indwara mbese umuntu ahoranye igihe kirekire so iby'ingenzi numva ko mu by'ukuri ni uko abantu babasha- babasha gusobanukirwa ko kwiheba ni ibintu biri biri rusange bishobora gufata buri wese ibimenyetso ni ibihe ese iyo bibaye ujya he kandi iyo abantu bamaze gukangurirwa nibaza ko imiryango yacu nayo yatangira gutekereza ko niba umuntu afite icyo kintu icyo kibazo yagombye gushyigikirwa mu gushakisha umuti cyangwa se no kumuganiriza buriya ko yenda ntituza kugera ku bintu byo kuvura twabibwa kuko icyo umuntu akeneye ni ni ukumva ko ashyigikiwe ni uwamutega amatwi ibyo bigira ingaruka nini nziza mu gufasha uwo muntu wenda kubaho ubuzima busanzwe numva mu magambo make ari ari ibyo byabanza kwibandwaho cyane abantu bamenye ko ari indwara isanzwe yafata umuntu wese ku myaka ari yo yose ni- bamenye ibimenyetso bamenye n'uko bashyigikirwa n'uko bafashanya cyangwa se bafashwa Mm. Ah, tukivuga ku ku bijyanye na- n'abagore n'abadamu ah, ah, nanone imibare igaragaza ko umugore umwe mu bagore barindwi ashobora kurwara iyo ndwara ah, iyo akimara kubyara ibyo byo byaba biterwa n'iki
ibyo nabyo rero urebye ni ya mihindukire twavugaga yi- donc y'imisemburo Mm.
um, ni ibintu nyine bikunze kubaho bishobora gufatwa kuko bigaragaza ko hagati y'abantu y'abadamu cumi na cumi na batanu ku ijana batwite baba bafite iyo risike cyangwa se amahirwe niba nahita amahirwe mabi ibyago byo kuba bagira ibyago byo kugira um, byo kuba barwara kwiheba mu by'ukuri ntabwo ari ikintu giterwa n'uko umuntu yabishatse si ikintu cyandura ariko ni ikintu gishingiye cyane cyane muri ya mihindukire y'imisemburo
urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika david wiriwe neza
mwiriweho uri hehe
mbereye muri zambiya muri zambia ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
Ah, igitekerezo nashakaga kubaza uwo mu- umudogiteri nashaka kumubaza icyo iyo ndwara ya- irakira ntikira ko bi- ko nanjye ubwanjye njya mbona ngira ku kwiheba ugasanga kwibagirwa ibintu Mm.
ugasanga ntukigifite urukundo ese umuntu yayiguriza he bigenda bite Mm. I- icyo gihe wowe Mm.
iyo bikubayeho uh, ubigenza ute
Ah, nyine nkatwe kubera ko urabona ko tuba turi mu bihugu by'amahanga ibibazo byo kuba tutamenya abaganga bashobora kuba bagukurikirana Mm.
nyine u- ubana nayo nta kundi nyine ugakomeza ukajya yihangana ariko ukabaho mu buryo uhora usa nk'aho udakunda abantu nta ruganiro ugirana n'abantu nta biganiro mukunda kugirana n'abantu nyine ukabana nayo gutyo nta kundi kubera ko ibihugu turimo ntabwo tuzi abaganga bashobora kuba ba- wasanga ngo babashe kuba yagukemura Mm. Urako- urakoze cyane david ndi- u- utanze n'urugero rwiza cyane ngira ngo muganga araza kugerageza kubirambura gatoya ahanini ku bijyanye n'uko usanga nk'abantu baza bagatura mu bihugu by'amahanga ah, benshi kubera batagira imiryango ugasanga kenshi na kenshi atashye mu rugo niwe wenyine ibyo byo ntibishobora gukurura ah, izo ndwara muganga gerageza usubize icyo kibazo cya david hanyuma ah, unarambura uvuge kuri icyo kintu kijyanye n'uko umuntu wenda rimwe na rimwe aba adafite n'abo avugisha mu rugo
arakoze david ku kibazo cyiza yarabajije ndumva muri zimwe mu mpamvu zitera kwiheba tuba twavuzemo ikibazo cy'ubuhunzi ikibazo cy'intambara urumva iyo ukuwe mu byawe uka- ukisanga mu kindi gihugu utari umenyereye n'undi mutazi n'imico utazi ah, harimo i- harimo ibyago bi- byinshi byo kuba umuntu yagira kwiheba Ah, david yavuze ati ese iyo ndwara irakira ndumva nigeze kubivugaho kare mu by'ukuri um, ariko ntagenda mu gukira cyangwa kudakira reka dutandukanye kwiheba no kuba umuntu yakumva ari hasi mu marangamutima kuko ndibaza ko umuntu wese ubu- ufite- w'ikiremwa muntu hari igihe ushaka kumva rwose uri hasi mu marangamutima ukabyuka wumva bitameze neza ukumva uri hasi bikaba byamara umunsi umwe ibiri ibyo ni ibisanzwe cyangwa se bikajya bigaruka ariko bikagenda ibyo ni ibisanzwe ibyo ntabwo twabyita kwiheba ubwo nyine ni ukuvuga ko umuntu aba yagize wenda ikibazo cyatumye ayo marangamutima ajya hasi ibibazo bitandukanye rero bavuga kugira ngo umuntu yitwe ko afite ikibazo cyo kwiheba ni uko ugirana ibimenyetso byo kwiheba ibyumweru bigera muri bibiri kuzamura bidashira kugeza ubwo wumva nyine bi- bituma udakora akazi kawe cya- utagikora wumva nyine ubuzima ntacyo buvuze utagifite ibyishimo byo kubaho iyo ari ibimenyetso biko- bikomeje bidahagarara guhera ku byumweru bibiri kuzamura icyo gihe nicyo gihe waba wenda n'abaganga babizobereye bashobora kuvuga ngo ko ufite ikibazo cy'u- cyo kwiheba ati iyo ndwara irakira cyangwa ntikira twavuze kare ko mu by'ukuri iyo kwiheba kwaje ah, bagusuzumye bakavuga ati ufite kwiheba ni indwara ida- idakira twavuga ko idakira ariko iba manaje iyo wahuye n'abagufasha neza ni indwara ushobora kubana nayo abenshi bayifite pe babaho ubuzima busanzwe bagakora ubuzima busanzwe bwa buri munsi nk'abandi gusa nari navuze ko hagati ya makumyabiri na mirongo itatu ku ijana y'aba- y'abasuzumweho iyo ndwara bo ibimenyetso bitajya bigenda bihoraho nubwo yafashwa ariko ibimenyetso bigenda bigumaho bitavaho rero ni indwara ishobora kuba witaweho neza ishobora ku ushobora kubana nayo kandi ukabaho ubuzima busanzwe U- u- ushobora kugerageza ukatwibutsa nk'ibyo bimenyetso bimwe mu bimenyetso ya- twatangiye tubivuga usanga mu bimenyetso harimo kwiheba E, uku- umuntu akumva arihebye cyane akagira umubabaro adashobora gusobanura impamvu irimo kuwutera Ah, umuntu agatakaza ibyishimo by'ibintu yari asanzwe ashaka akunda gukora ukajya wumva noneho ntabwo bikigushimisha ukumva nta mbaraga ubifitiye kuba umuntu yumva nta mbaraga afite mu by'ukuri kubyuka bikaba intambara ukumva nta mbaraga ufite zo kubwira ngo ugire ikintu na kimwe wikorera ah, concentration nayo ikaba hasi kuvuga ngo umuntu abashe no kwibuka n'ibintu nko mu madetaye bi- bikanga pe ukumva hakazamo ibintu byo kwibagirwa rimwe na rimwe hakazamo ibintu byo kubura ibitotsi wanabona ibitotsi wenda ukabicikiza ntusinzirire ngo wumve ko waruhutse Um, hakaba n'igihe bigera ku rwego wenda utafashijwe neza aho umuntu ashobora gutangira no kugira ibitekerezo byo kwiyahura kubera ko hari abagera bakumva ko kubaho ntacyo bimaze niba wumva nta kintu kigushimisha ushaka kuba wenyine hari aho umuntu agera akavuga ati ndumva ubuzima nta kintu bumariye reka niyahure mu magambo make urebye ni ibyo akenshi bikunze ku- kuranga kwiheba Mm, ha- utandukanye n'abandi ku agahinda kumva nta mbaraga nta kintu gikunze mu byo wari ukunze imitekerereze yahindutse gufata ibyemezo ibintu nk'ibyo nyine Mm. hanyuma dr serafina um, tugaruke gato uh, kuri diaspora Mm.
baba abanyarwanda baba abarundi baba abanyekongo uh, baba mu bihugu by'amahanga ahangaha ndavuga cyane ibihugu bikize ibihugu byateye imbere uburayi leta zunze ubumwe za amerika na canada muri iyi minsi dukomeje kubona imibare myinshi y'abana biyahura bakiri bato Ah, utekereza ko impamvu zituma ah, uyu mubare wiyongera ari izihe
Um, murakoze cyane Ah, biragoye wenda kuba umuntu yavuga impamvu imwe runaka ariko wenda tuturutse no kuri iki kibazo twavugaga cyo kwiheba buryo ntawe utanga ikintu ada- atahawe cyangwa ikintu adafite kubera imikurire yacu nk'ababyeyi yenda twe turi hano twavuye mu bihugu by'iwacu izi ndwara tutazi tutamenyereye ni ukuvuga ngo n'iyo n'umwana atangiye kugira ibibazo hano kuko ibyatuma umwana agera ku rwego rwo kwiyahura harimo byinshi dufite nk'izi mbuga nkoranyambaga hari byinshi biberaho hari abana um, bapfukirwaho icyo bita bullying sinzi uko tubyita muri- mu ndimi zacu Um, hari ibintu byinshi cyane bajya babyita kunyuzura abana Eh, kunyuzura Mm.
kunyuzura abana ugasanga abana benshi bahaviramo bakagira kwiheba bakaba baniyahura hari uko abana bagiye hano bagahura n'inshuti mbi zikabajyana mu bindi bintu mu biyobyabwenge kandi akenshi nyine ibyo utari gukoresha ibiyoya- ibiyobyabwenge u- ndumva iwacu twarabiboneye izina ryiza ni ubwenge nyine numva buba bwayobye ntabwo buba bukiri ku murongo hari ibintu byinshi rero noneho kwa kuba ababyeyi tutanasobanukiwe ngo urebe imihindukirire y'umwana umuganizi umenye impamvu irimo gutuma yenda atacyitwara nk'uko yitwaraga ahubwo tugashaka kuzana gukara cyane Mm.
umwana ukamutuka ugafata ingamba noneho akumva ko yashyigikirwa cyangwa se wamufasha gushaka igisubizo cy'ibibazo arimo kunyuramo nawe ugasanga urimo uramusunikira noneho mu bibazo kubera kutamenya ndumva twaba dufitanye ikiganiro n'abadamu hano u- muri iki cyumweru gishize turimo tubiganira tuvuga ati byibura twe tugomba kumenya nubwo benshi twize kurenzaho iwacu ukabana n'ikibazo uzi ko ugifite kubera sosiyete kubera kwanga kuvugwa tukiga kubana nabyo ariko abantu bashira ariko byibura abantu babisobanukirwa kugira ngo dufashe abana kuko turimo turarerera abana mu bihugu bidafite cyane cyane za ndangagaciro z'iwacu bo rero ahita yifatira ibyangombwa byiwe ibyemezo byiwe ah, atewe n'ibyo- bitewe n'ibyo abona ku ma- ku mbuga nkoranyambaga ibyo yumva n'abandi bakijyana nyine kuko kandi i- ikindi ni ubwo indwara y'agahinda burya impa- abantu benshi ntabwo tumenya ko iyi ndwara iyo itanavuwe n'ubundi itera izindi ndwara noneho zizafata umubiri ni ukuvuga ngo iyo itavuwe bishobora kugutera ibibazo z'umutima yagutera ibibazo za diyabete yatera amakanseri ibyo byose ni ukuvuga ngo iyo bitavuwe n'ubundi bizagaruka bigukoreho no ku mubiri ari nayo mpamvu ngira ngo twatangiye tuvuga ko ubuzima ari uko wagombye kuba ufite imibereho myiza muri izo nzego zose ni ukuvuga ngo iyo ugize ikibazo ku mubiri ntukivure cyafata amarangamutima niyo ufite ikibazo amarangamutima n'imitekerereze ntikivurwe izafekita n'ubundi mubiri
hanyuma ku bana bakiri bato ah, wagira inama wenda nk'ababyeyi bakurikiye iki kiganiro umubyeyi yatandukanya gute ah, uburwayi bw'agahinda gakabije n'umujinya usanzwe w'umwana
Ah, murakoze ndibaza nanjye ndi umubyeyi Ah, mu by'ukuri iyo umuntu afitanye umubano mwiza n'abana umwana wawe umu- uba umuzi Ah, kandi nk'uko nagiye mbivuga hari hari imyifatire myinshi cyangwa se ukuntu abana bina bitwara bitandukanye n'ukuntu abana iwacu bitwaraga twakuze tubona aba- abana twubaha twari twaratoje kubaha abantu bakuru kubaha ababyeyi ariko hari igihe ubona nk'umwana wa hano asubiza umubyeyi ibintu ukavuga ati nta ibi sinigeze mbibona ukabona ni ibintu nyine bigoye kandi uvuga ngo n'abana bacu nabo baraza nyine bagatangira kwigana iyo mico y'ahantu bari rero nk'ababyeyi mu by'ukuri ikintu cya mbere ni ukwiga kuba inshuti na- n'abana kuba inshuti n'umwana wawe ntabwo bivuze ko uba utakiri umubyeyi n'ubundi hari imbi bushyiraho ukamwereka ko hirya y'uko mu- mwegeranye muri iyi nshuti uracyari umubyeyi wiwe hari imipaka atarenga rero iyo wiza kuba inshuti n'umwana ukingura imiryango y'uko abana ba ba ba bagutrasi bakwizera yaba afite ikibazo akaba yaza akakubwira ata- adatinye kumva ati nimbwira mama aransamira hejuru cyangwa nimbwira papa aransamira hejuru umwana akumva ko yakwizera akaza akakubwira Ah, ikindi rero ni ukuvuga ngo iyo ubonye umwana hari imihindukire u- arimo aritwara uko atari asanzwe yitwara agize uwo mujinya arakushubije nabi ni ibintu bidasanzwe aho kuvuga ngo umutuke cyangwa utangire kumufatira ibyemezo bikaze noneho byaba byiza yenda ushatse akanya niba ari uwo mujinya mureka tuze gatoya mwicare muganire u- u- u- ugerageze kureba ni iyihe mpamvu yatumye yitwara uko atari abana burya baroroshye wamusanze nk'umubyeyi umujinya watoze ukamuga ati se byagenze gute ndabizi ko uyu ntabwo ari wowe pe ntabwo ari wowe ndabizi ko uri umwana mwiza n'iki cyaguteye kwitwara gutya burya iyo wegera umwana mu biganiro arakubwira ikibazo afite aho naho niwo wahera uvuga ati okay reka yenda amufashe muri ubu buryo kuko hari n'igihe usanga yenda ari ikintu gito mwatangira mukaganira kigashira ariko kititaweho cyakura kikabyara n'izindi ngaruka nini hari umuntu unyandikiye eh, ambwira ngo nkubaze ese ko muri afurika cyane cyane mu babyeyi bishoboye usanga abana basigaye barerwa n'abakozi icyo gihe iyo umu- umwana agize ikibazo nk'icyo umukozi wenda ntakimenye ah, kikazamuka kikagera ku ntera ah, kibaye ikibazo gikomeye bukaba ari bwo ababyeyi bakibona ibyo byo si ikibazo ku babyeyi
navuga ko ari ikibazo ku babyeyi kuko mu by'ukuri ah, nka- nk'abatuye hano yenda muri ibi bihugu reka mvuge muri amerika aho ntuye ngewe kugu- kuba umuntu yatunga umukozi ni ibintu bidashoboka ni ibintu bigoye ni ibintu bihenze rero kuba ah, muri afurika dukunze kumva ko yenda kugira umukozi ari u- ari- ari byiza ari ubukire cyangwa se nyine urishoboye ushaka kumutunga ntabwo birakora inshingano z'umubyeyi kwegera abana biwe birumvikana yenda bitewe n'aho abantu bari n'imikorere ya sosiyete yabo twebwe hano ntidukunze guku- gutunga abakozi byitwabata ariko nk'abantu b'iwacu ni ukuvuga ngo niba ufite umukozi umukozi ntagomba gusimbura umubyeyi umukozi ntabwo ari umubyeyi ni umuntu ugufasha n'abana wagombye gutaha ukajya utaha kare cyangwa se niba bitanakunze iga gushyiraho yenda umunsi umwe mu cyumweru wo kwicarana n'abana byanaba ngombwa uko abana bagenda barutana mu myaka ukajya uganiriza abana bitewe ni- n'ikigero barimo ukabashakira umwanya mu by'ukuri kuko niyo waba bizi gute ntabwo wagurira abana bawe umwanya wabishatse ni ukuvuga ngo hari ukuntu nyine inshingano tuza nkaho tuzikuyeho ukumva ko ufite umuntu witaye ku bana yabagaburiye yabatekeye boze baryamye ugeze mu rugo twe abana bariye yego baryamye bakoze homework ati ariko ni ukuvuga ngo ikibazo kiri mu babyeyi ntabwo kiri mu bakozi kuko umukozi ntabwo ashinzwe kumenya uko abana bameze kandi nawe ntiyanabimenya yenda kandi nawe aba afite imirimo myinshi i- akora adafite umwanya wo kumenya ngo abana bafite ikibazo ni ukuvuga ngo ababyeyi nibo bagombye gushyiraho uburyo ki bwo gukurikirana abana uburyo ki bwo kwicarana n'abana akaganira nabo akabamenya icyo gihe iyo umu- iyo umwana umuhaye umwanya mu by'ukuri arakwizera kandi arakuganiriza icyo ni cyo maze kubona radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga aho turimo kuganira ku burwayi bw'agahinda gakabije kwigunga no kwiheba umutumirwa wacu ni dr serafine udahemuka sargent umuhanga mu by'ubuzima rusange akaba n'umwarimu muri kaminuza ya buffalo muri leta ya new york no muri leta zunze ubumwe za amerika kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika frederic wiriwe neza
muraba neza tomasi ntiyadirwema
yagirwema mumbabarire nk'uko Nta- muzi frederic sarpongo Mm, ibureza mu karere ka rulindo mu ntara y'amajyaruguru y'u rwanda yego
Mu by- mu by'ukuri reka mbanze nshimire uwo mutumirwa mwatuzaniye murakoze kuko iyi ndwara yugarije abantu benshi Mm.
cyane ko nko mu rwanda dufite impungenge ko ubushakashatsi bwakozwe bugaragara ko eh, iyi ndwara y'agahinda gakabije cyangwa se kwigunga iri kugaragara mu rubyiruko Mm.
icyo gihe rero biba bivuze ko nimba urubyiruko rwo rugaragarwaho n'iyo ndwara ifite impungenge z'igihugu cy'ejo hazaza ese nimba abantu bigunga ari bo igihugu cy'ejo nk'uko dukunda kubivuga ngo urubyiruko ni u rwanda rw'ejo ubwo twaba tugana ejo hacu ni hehe gusa ikintu nagira ngo mbaze muganga ni kimwe Mm.
ese ko hari igihe iyo ndwara ishobora kuza ukabona nk'umwana ni mutoya ukabona ntajya agira ibyishimo muri we ahora yigunze ukabona mu by'ukuri muri we afite ikibazo ese iyo ndwara byashoboka ko ari n'indwara umuntu yavukana ese iyo ndwara yakwandura mu by'ukuri hari ukuntu tuba tubona tubisobanukiwe nagira ngo ansubize hanyuma nanjye nsobanukirwe mbanasobanurire na bagenzi banjye urakoze cyane kuri icyo kibazo cyawe Ah, muganga udahemuka wasubiza ibyo bibazo bya frederic
arakoze frederic reka musubize ah, nk'uko banze basara akantu gatoya we- burimo uranabivuga neza kuko ndi umudogiteri mu bintu by'ubuzima rusange ariko ntabwo ndi umumedical doctor cyangwa se umuganga uvura ah, yenda tu- abantu bataza kumbaza ibibazo bindi bitari Nta- bitari mu- mu mwuga wanjye nta kibazo Um, Mhm.
yego atetse iyo ndwara ko yugarije urubyiruko cyane kandi tuvuga ko urubyiruko ni imbaraga z'igihugu nicyo gihugu cy'ejo kandi ukabona wenda abana bafite kwigunga se n'indwara ivukanwa irandura numva twabivuze kare ntabwo ah, kwiheba ari indwara yandura kimwe wenda tuvuge nuko n'aba narwaye giripe nkayikwanduza cyangwa korona nkayikwanduza ntabwo indwara y'agahinda yandura muri ubwo buryo kandi kugeza ubu ntabwo bigaragara ko ari indwara ivukanwa ariko ifite i- impamvu nyinshi twatangiyeho tuvuga zibitera hari impamvu ziterwa n'ubuzima abantu babayemo ubuzima bubi ubuzima nyine bw'intambara ubuzima bw'ubuhunzi hari hari byinshi cyane bitewe n'ahantu utuye anzirone murimo bishobora gutuma umuntu agira icyo kibazo hari n'ibindi bintu mu mihindagurikire twabonye ya- y'imisemburo ishobora gutera icyo kibazo hari n'igihe nyine chemicals sinzi ko zitwa ziba zitari zitari balance mu bwonko ibyo byose bishobora gutuma indwara yo kwiheba iza- ibaho ndetse ntabwo ari impamvu imwe twavuga ngo yenda ni nka malariya iterwa n'umubu tuzi ntabwo ari uko bimeze hari impamvu nyinshi rero bigaruka kuri cya kintu twavugaga ko niba tubona mu rwego rw'igihugu abana bacu b'urubyiruko batangiye gusa nka barwara bafatwa n'iyo ndwara ni ukuvuga ngo twagombye kubigiramo uruhare nk'abayobozi guhera ku nzego z'ibanze mu buvuzi mu mashuri ah, bikigishwa kare abana bagategurwa kare kuko ah, kuko abana benshi buriya nako abana muri rusange ba- birirwa ku ishuri kuruta amasaha yenda baba mu rugo rero ari ikibazo cyagaragaye numva ko ni- ni- ni ni icyifuzo umuntu yatanga ni ikintu cyaherwa cyatangirwa kare abana bakabyigishwa bageze ku rwego basha- bashobora gutangira gusobanukirwa bakigishwa ibyo bintu bakigishwa uko umuntu ashaka ubufasha nanone mu miryango niba ari umwana wawe ukabona hari imyitwarire itangiye kubaho atari asanganywe aho kuzana cya gitugu twamenyereye cyo kumva ko ah, umwana umutegeka uko ushaka umutware uko yishakiye ahubwo ubashe kumwumva ku buryo kuganira n'umwana ntabwo bivuga ko udashobora kumudisipurina iyo bibaye ngombwa ariko banza umuhe umwanya umenye impamvu irimo kubitera kuko nuzana ubukana ubu hari ibintu byahindutse cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga abana ba bari egisipoze ku bintu byinshi yenda twe twakuze tutabona bitatwafekita niba muzanaho yenda igitugu cyane azakora ibindi bitari ngombwa cyangwa se abe ya- yakwiyakana ubuzima yiyahura kuko twatangiye tubivuga tubona ko abana benshi ubu barimo bagenda biyahura ibyinshi umva babihaha ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi nk'ibyo yanabura noneho kwa gushyigirirwa mu miryango no kuganirizwa no kumwumva no kugira ngo ababyeyi bamuhe umwanya wo kumwumva akumva ko nta wundi umwitayeho niba wabura ubufasha mu rugo iwanyu hanze si uzajya kubushakira Um, ngaruka ku kantu gato hari umuntu wigeze kubaza ndumva ari david wari wavuze ati ese nk'abantu bari hanze batagira n'uwo baganira bigaruka kuri icyo kintu kuko ati n'abaganga yenda usanga badafite ni- n'ubwo bushobozi kuko kuganiriza umuntu mu by'ukuri si ngombwa ngo abe ari umuntu wa famiye ashobora kuba ari inshuti yawe si na ngombwa ngo abe mwenyine wanyu ubonye umuntu wizeye ndabwenda ku bantu bakuze umuntu wizeye w'inshuti magara wa wundi uvuga ati ibanga ryanjye ndimubikije riba riri sefu icyo ukeneye ni umuntu wakumva akagutega amatwi mukaganira mu by'ukuri nubwo waba uri hanze ah, udafite imiryango yose twese dukunze kugira inshuti ya yindi wumva ko ari inshuti magara iyo wumva nyine ni byiza ko umu- umuganiriza nawe yanagufasha nubwo atabifitemo ubuzobere ariko iyo ugize umuntu ugutega amatwi biragufasha birakuruhura yenda bika- bikagabanura ubukana n'uburemere bw'amarangamutima gusa ni akantu nashatse kongera ku kibazo bari baje mbere ariko i- icyifuzo cyanjye ni uko ari ikibazo leta yahagurukira mu buyobozi bw'ibanze mu buvuzi mu mashuri bagategura abana bagashyiraho ingamba nyine zabafasha iyo bigaragaye kandi bakigisha n'ababyeyi kuko umwana nagira ikibazo umubyeyi atabisobanukiwe umubyeyi ashobora gutuma ikibazo giku- gikura cyangwa kigakara kuruta uko cyari kimeze urako Ah, ura- ya, murakoze urakoze cyane muganga serafine udahemuka Ah, reka dufate akaruhuko gato cyane nawe tuguha akanya usome ku mazi hanyuma tugaruke noneho tuganira ku buryo iki kibazo cyangwa se ubu burwayi buvurwa umuntu uburwaye uburyo akwiye gukurikiranwa naho mu kanya
abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'amerika
buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara ya saa saba n'iminota makumyabiri tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi rya amerika
mu muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
guha ijambo umugore ni ukwiteganyiriza
n'ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu rwanda no mu burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi ry'amerika
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mbibutsa ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi turi kuri shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mwatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ku badukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com ikiganiro nanone ni muri isanga aho turimo kuganira ku burwayi bw'agahinda gakabije umutumirwa wacu ni muganga serafine udahemuka sajenti ni umuhanga mu by'ubuzima rusange akaba n'umwarimu muri kaminuza ya buffalo hano muri leta zunze ubumwe za amerika Ah, madama udahemuka Ah, mbere y'uko dufata ako karuhuko gatoya nari mvuze ko ah, tugiye kwinjira noneho mu bijyanye n'uburyo iyi ndwara ikwiye kuvurwa mu magambo make cyane cyangwa se mu buryo bwimbitse uh, iyi ndwara ivurwa ite ni ryari umuntu aba akeneye kwitabwaho na- n'abaganga
murakoze cyane mbere ko twinjira mu buvuzi reka maze n'ibitse abantu badukurikiye ko cyane cyane abantu b'iwacu muri afurika ko tutagomba kugira umuco wo gupfobya ibibazo by'imitekerereze kuko uko umuntu yarwara ku mubiri niko yarwara no mu mitekerereze rero abantu bagomba kumva ko niba imitekerereze irwaye ikenewe kuvurwa rero mu buvuzi harimo uburyo bubiri bukunze gukoreshwa ariko hari n'ubundi yenda abantu bagenda batanga imwe za rekomandasiyo cyane cyane yenda hakunze gukoreshwa imiti ah, iyo bita amantidepresa hakaba ni- n'uburyo bwo kuganiriza kuganira n'aba- n'abantu babigize umwuga cyangwa se inzobere cyangwa se nyine aba egisipayati muri izo ndwara zo mu mutwe ibyo bintu ni bibiri nibyo bikunze gukoreshwa rero ni ukuvuga ko akenshi rero ubwo bwo mu mutwe bukunze kwitirirwa nyine ibintu nk'ibyo by'amarozi bigatuma abantu badashaka i- imiti cyangwa se ubufasha rero ni ukuvuga kugira ngo umuntu a- arebe uko yakwivuza ushobora kubifashwamo n'abaganga babizobereye babizobereyemo bakakuganiriza burya kimwe n'izindi ndwara zose iyo utaramenya ipfundo cyangwa se umuzi mbarutso w'icyo kibazo ntabwo cyavurwa urumva iyo gusa hitaweho kumenya ibimenyetso umuntu wenda akaba yaguha umuti w'umuriro kubera ko ufite umuriro ariko bakarekera aho ntibajye gushaka impamvu itera wa muriro ni ukuvuga ngo wenda umuriro urazima cyangwa se uragabanuka mu minota mikeya cyangwa amasaha ejo cya kibazo kindi cyawuteye ni kitavurwa umuriro uzahora ugaruka ni urugero nari ntanze bivuga ngo burya abaganga bagufasha mu kuganira ni uko baba bashaka kureba byimbitse aho icyo kibazo cyaba kiri gituruka burya iyo ipfundo ry'ikibazo ritu- ribonetse no kuba umuntu yabasha kumanaginga iyo ndwara akabana nabyo biroroha kuko muri uko kuganiriza hari uburyo bwinshi wenda bakubwira wakoresha icyo bita coping method cyangwa se uburyo ki ushobora gukoresha kugira ngo niba yanga amarangamutima abaye hasi cyane ese wakwitwara gute ese wakora gute Ah, ibintu nk'ibyo rero bakwigisha za tekiniki nyinshi wakoresha mu gihe icyo kibazo kibaye ariko kuganiriza abantu akenshi ni uko baba bashaka kugera ku- kuri rya pfundo hari abashobora yenda kuganirizwa bikaborohereza bakiga icyo twita nyine coping method cyangwa se mekaniki zo gukopinga n'ibyo bibazo bakabasha kubana nabyo batiriwe bajya ku miti hari n'igihe rero biba byakaze cyane ukabona bi- bimeze nabi bikaba ngombwa ko umuntu afata iyo miti ikindi rero hari n'uburyo buri natwo cyangwa se busanzwe bwiza abantu bakunze kurekomanda cyangwa se gutangamo ibitekerezo ni ukuvuga harimo imyitozo ngororamubiri bitewe n'iyo umuntu ak- umuntu akunze gukora ashaka ku- kugendagenda ashaka kwiruka ushobora gukora imyitozo iyo ari yo yose yagufasha mu gihe wumva amarangamutima abaye hasi imitekerereze ntimeze neza ugahaguruka ukitoza ntunabi- ntunabikora icyo gihe ahubwo akaba ari nk'ikintu ufata kikaba ibintu ukora bya buri gihe ukiga kwimenyereza gukora imyitozo ubwo ni uburyo bumwe hari uburyo bwa meditasiyo sinzi ukuntu twita meditasiyo ni imitekerereze yenda yimbitse ijyamo yo kuruhura Cyane.
ubwonko no- yo kuruhura ubwonko yego Um, burya hari hari uburyo bwinshi bwo gukora meditasiyo ushobora gukora ku- ubwo mitekerereze yo kuruhura ubwonko yenda uka- ukaba watsinda cyane ku bintu byiza ufite ibintu byinshi ufite kuruta kureba icyo udafite cyangwa se kuba wakwisubira inyuma ukareba aho icyo kibazo cyatangiriye burya witekerejeho ukareba aho byatangiriye ukareba aho wavuye ukareba aho ugeze n'ibyo byonyine bishobora kugufasha gerageza gukora imyitozo ndetse yagufasha kuruhura imitwe mu mutwe hariho abantu bakunda yenda indirimbo kuba wakwicara wakumva biranze ugafata indirimbo ukunze ukayitekerezaho ukayitegera ukirinda ibintu by'inzoga n'amakafeyine kuko nabyo buriya n'ubwabyo bifitemo i- i- donc bifitemo ibintu byo gutera gutuma mbese amarangamutima nyine yangirika amini imitekerereze yangirika so ku muntu ufite iki kibazo rwose kwirinda inzoga n'amakafeyine nabyo ni byiza Um, hakaba n'ibintu ba- barekomanda cyane mu guhindura imirire umuntu akaba yakwita kurya ibintu twakwita plant based ama vegetables sinzi uko twabyita biba donc ni ama vegetables ni imboga imboga ibintu imboga nyarwatsi ibintu nk'ibyo umuntu akaba ari arya cyane kuruta inyama n'ibindi ibyo byose bigenda bifasha umuntu um, no kuba wakurikirana ibiganiro nk'ibi kuba wareba ibindi biganiro kuri za youtube abo twakwita nk'aba motivation speakers ibintu byose bishobora kukuzamurira amarangamutima akava hasi ibyo byose byagufasha mu magambo makurebye ni nk'ibyo bintu twashyira mu byiciro bitatu guhura n'abaganga babigize inzobere bakakuganiriza kugira ngo bagere ku muzi mbaruto w'ibyo bibazo kuba wafata imiti bibaye ngombwa kuko twibuke ko ntabwo kwiheba guterwa gusa n'uko n'ibibazo wenda bishobora kuganirizwa bigashira hari n'igihe biba byatewe n'imisemburo itameze neza bikaba ngombwa ko imiti yinjizwamo kugira ngo umuntu asubire ku murongo no kuba wakoresha uburyo buri natirere burimo imitekerereze nyine yo kuruhura mu mutwe imyitozo kumva indirimbo kwirinda inzoga n'amakafeyini no kurya neza ibyo byose nabyo byafasha urakoze cyane kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi rya amerika siriro wiriwe neza siriro uraho uri hehe
ndi mu rwanda akarere ka kayonza ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego ndabanza nshimire uwo mutumirwa dogiteri serafine mwatutumiriye kuri icyo muri iki kiganiro cya murisanga cy'uno munsi
murakoze hanyuma ikintu wenda icyo nagira ngo ntange ni igitekerezo mu mpamvu mwagiye mutanga zishobora kuba zatuma wenda nk'uwo umugore umwe mu bagore umunani babyaye ashobora kuba yagira icyo kibazo nibaza yuko no mu kuba yaratwite ariko umugabo we amubwira yuko yifuza yuko bazabyara igitsina iki n'iki niba wenda afite abakobwa benshi cyangwa se abahungu benshi bakeneye wenda nk'igitsina runaka umugore wenda umugabo akamubwira ngo ntubyara wenda umukobwa ko bafite abahungu cyangwa se nubyara umuhungu ko bafite abakobwa nzaguhemba ibi n'ibi nzagufata gutya na gutya nzakwitaho noneho yabyara unyuranye n'uwo we yari yamubwiye yabyara unyuranye n'uwo yari yamubwiye akaba yumva yuko ashobora kubwirwa nabi cyangwa se n'ibyo bihembo adashobora kuba yabibona ikindi nibaza yuko ushobora kuba yabyara umwana agapfa bishobora kuba byamugiraho ingaruka cyangwa se nk'ushobora kuba yari atwite umugabo we bari babanye neza umugabo we agapfa undi akabyara atari bubone umuntu ushobora kuba yamwitaho umugabo we yarapfuye cyangwa se wenda yari atwite inda atazi yarafashwe nko ku ngufu ari nka nijoro atazi uwamuteye iyo nda nibaza yuko n'ibyo bintu numva ko bishobora kuba byabigiramo uruhare ariko ikindi kintu ushobora kuba nabivugaho ni uko no mu buzima busanzwe hari igihe ubwo burwayi bushobora kuba bwabaho uretse wenda no no kuri abo babyaye ariko no mu buzima busanzwe mbona bishobora kuba byabaho cyane cyane nko ku makimbirane akunda kuba yabaho mu ngo ugasanga umugore ahozwa ku nkeke rimwe na rimwe abura uwo ashobora kuba yabwira icyo kibazo mbere yuko mu kubivuga ari ukuba yamena amabanga y'urugo ubona yuko ari nk'ibintu bishobora kuba byaba biteye inkeke muri sosiyete iyo ari yo yose si mu rwanda gusa ubona ko ari no ku isi yose ibyo bishobora kuba byabaho ahubwo ikibazo ndi kubona ntabwo wenda mbizi ntabwo nta makuru ahagije mbifiteho ariko niko numvise yuko abasiporoge guhura nawe bisaba bihenze baka amafaranga menshi inzu rero icyo kintu niba wenda nka leta hari ikintu ishobora kuba yagikoraho cyangwa se nk'umudogiteri niba hari ikintu ashobora kuba yabitubwiraho kuko hari umutumirwa mwigeze kutuzana aho ngaho kuri voa atubwira yuko umusiporoge akunze kuba ahenze sinzi ureba icyo kintu kuko urumva urebye abantu benshi baba bafite ubwo burwayi uretse yuko wenda biba bitangana hari abo bafite agahinda gakabije birenze ariko hari abo babiza nyine bakagerageza kurwana nabyo wenda bumva birizo ndirimbo zituje baganira n'abantu cyangwa se bagira ibindi bintu bibawugenza ariko yaba ari ahantu ha wenyine hakubitaho nk'akandi kabazo runaka kaje bikaba byatuma ajya ahandi hantu ukundi kuntu ugasanga agize wenda nko guhungabana muri we kugira ngo wenda umutumirwa atubwire ubundi umuntu kugira ngo umusorobe abashe kuba yatega amatwi uwo muntu ubundi bisaba iki murakoze cyane urakoze cyane sirilo ikayonza mu burasirazuba bw'u rwanda Ah, muganga serafina ah, sirilo yari avuze kuri zimwe mu mpamvu ah, atekereza ko zishobora kuba imbarutso ah, y'ibibazo by'uburwayi bw'agahinda gakabije myinshi azivuzeho ah, sinzi niba ari icyo wakongeraho kuri ibyo hanyuma anagaruka nanone ku kibazo kijyanye ah, n'ubuvuzi aho avuga ko ah, guhura n'inzobere mu by'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se uburwayi bw'agahinda gakabije ah, bisa nk'aho bihenze ah, gerageza mu magambo make umusubiza
arakoze ntacyo nongerekera mu mpamvu yavuze nawe atekereza zishobora kuba imbarutso kuko zose birashoboka gusa yenda nuko ku- tugarutse ku mpamvu yenda gatoya yari avuze yenda ibyarire ni uko mu by'ukuri abagore tutagira uruhare mu mu guhitamo igitsina tubyara abagore turakira ni ukuvuga ngo igitsina utanze n'icyo uba wahawe ah, ibyo wenda ntitubijyamo cyane ariko nabyo ni ibintu abantu bagombye kumva ko nimba mbyaye umukobwa cyangwa umuhungu uwo niwe nahawe n'umugabo twe turakira tukagusubiza icyo waduhaye ariko nyine hari igihe kubera kudasobanukirwa usanga hari abagore benshi babitoterejwemo bagakandamizwa bagakubitwa bagatuka bikabaviramo ibintu nk'ibyo ni ako kantu gato gusa muganga serafina agerageza usobanure none abumva ijwi ry'amerika I- iyo uvuze ko abagore bakirana bya bindi bavuga ngo abagabo bagira chromosome x na na y na wayi hanyuma umugore natwe akagira x tukagira xx Eh, bivuga ngo niba umpaye x ubwo ndakubyarira umukobwa niba umpaye y turabyara umuhungu ni uko niko imikorere ikora nta kundi nta yindi magic ibaho icyo umpaye nicyo ngusubiza mu magambo make Bi- bi- birumvikana.
twe turabika gusa tukarera tugatanga icyo mwaduhaye ako nako Ah.
aba- abakunzi b'ijwi ry'amerika birabafashije kubimenya si bose baba babizi okay murakoze.
sawa naho ibindi byo yari avuze mu by'ukuri kuba wari utwite umugabo agapfa urumva abagusi reka tureke kubijyamo ati guhura n'inzobere birahenze kuko mu by'ukuri wenda turi mu bihugu bitandukanye byangora wenda kumenya uko aho bikora ariko wenda ngerageje aho ntuye mu by'ukuri hariho ama icyo twakwita ama practice ari private abantu nyine bishyuza amafaranga menshi hajyayo uwifite hakaba n'ubuvuzi wenda busanzwe ubu bwari usanga abantu ba uba ufite mbese kuba wa- wahura n'umuntu wabyigiye u- inzobere ikindi kintu hano bagira yenda sinzi niba mu rwanda bibaho cyangwa mu burundi cyangwa muri za kongo ni uko usanga buri shuri riba rifite um, uko uko bafite abarimu baba bafitemo n'aba n'aba- abatherapist baba bafitemo n'abantu ba- abaganga ba cyangwa se abigiye nyine kuba baganiriza abantu ku buryo wenda umwana ku ishuri aramutse agize ikibazo ah, bikagaragara ko afite icyo kibazo cyo kwiheba aba ku ishuri afite aho yahura n'umuntu nta kintu atanze hano bira- bibaho rero kugira ngo umuntu abashe kuba yanahura n'uwo urumva ko bi- bihera kwa muganga wawe kuba yagusuzuma yenda aka- akamenya ko ufite icyo kibazo Ah, yenda nka inaha dutuye nubwo abantu batabikora cyane ariko byibura buri mwaka utarwaye buri mwaka wagombye kubona na muganga wawe nubwo waba utarwaye ariko byibura buri mwaka urisuzumisha muri uko guhura na muganga rero umubwiye ibibazo ufite ndakumva ko mu by'ukuri abona ko ushobora kuba ufite ikibazo cyo kwiheba akohereza nyine ku bandi baganga babyigiye noneho yenda akaba aribo batanga iyo icyo basuzuma bakemeza ko ufite icyo kibazo iyo bemeje ko icyo kibazo gihari urumva ah, hano baguhitishamo ndafati urafata imiti cyangwa se ujye muri counseling cyangwa kuganira mbese n'inzobere bivuga ko wenda hano abantu bafite uburyo bwinshi bwo guhura n'abaganga babizobereyemo ba- batishyuye amafaranga ari hanze ya y'ama insurance yabo A- ariko muga eh, eh, wabivuze kare eh, uri umuhanga mu by'ubuzima rusange ntabwo uvura ariko ntiryari ah, umuganga ibyo ari byo byose wakoze ubushakashatsi buhagije ahitamo kuguha imiti cyangwa se kugusaba ko wabonana n'umujyanama
ni uko twavuze ko mu by'ukuri kugira ngo bagusuzume bemeze ko ufite ikibazo cyo kwiheba bigomba byibura ko ufite bya bimenyetso byose twahereyeho tuvuga mu gihe cy'ibyumweru bibiri kuzamura ni ukuvuga ngo wenda niba ugiye kureba muganga wawe ukamubwira ibimenyetso ufite akakubaza igihe bimaranye nuko ati bimaranye ukwezi umwaka biterwa n'igihe nyine bimaranye nibwo ushobora kuvuga ati yenda ndumva kuri kuko ntabwo twavuga ko wenda kwiheba gusa nk'aho gufite amasiteji make nk'atatu hariho icyo twakwita ki ndetse gisanzwe kikiri gitoya niba niba ariko nabyita sinzi ko na- nabyita mu rurimi rwacu bi- bitarakura cyane handi ushobora kuganiriza ni guhura n'in- n'inzobere bakakuganiriza ukaba ukagira ubushobozi bwo kumanaginga ukabana nabyo hariho icyo bita clinical depression noneho niho handi bavuga ati kabisa birakaze reka tugushire ku miti hakaba noneho n'urundi rwego twakwita suicidal ide- ideation cyangwa se kugera kuri rwa rwego umuntu yumva ashaka kwiyahura urumva ibyo biba byabaye ibindi urumva ni nk'aho twabishyira muri izo kategori cyane ayo magurupe wenda hari uwo kuba utangiye wumva bije biracyari bishyashya ariko biraho bimaze ibyumweru bibiri birenga bakafata okay turakuganiriza hari icyo bita bakudiagnosinga nyine byitwa clinical depression mu magambo make kuba bahitamo kuguha imiti biterwa n'ibimenyetso ugaragaza kuko urumva kuba yenda abana gu- bakwandikira imiti ntabwo ari ikintu bahita bakora ako kanya urumva uhura na muganga usanzwe icyo twita aba primary doctor muganga wawe usanzwe mwaganira kuva ko ufite icyo bibazo niba ukohereza ku ku muganga wabyigiye Specialist. Mm.
urumva rero nawe a- atewe na na n'inarare- n'ubunararibonye bwe cyangwa se ubu expert bwe muri iyo kariya yiwe uwo mwuga wiwe niwe ushaka kuvuga ati okay ahantu uri hari akazi cyangwa se a- ni ibintu bishobora kuganirizwa gusa bikeneye counseling igihe gitoya ukaba washobora kwiga uburyo ki bwo kubana n'iyi ndwara cyangwa se birakaze mu magambo make igisubizo ugihabwa na muganga wabyigiye bitewe n'ibimenyetso bamuhaye kuko umva ibimenyetso biratandukanye uko bikaze ni nako n'indwara nyine iba igeze ku rwego rukaze ari nako n'uburyo ki bakuvura bitandukanye
urakoze cyane mu gusoza noneho ah, muganga ah, uj- ku- ku- nk'ubutumwa wagira sosiyete ubutumwa wagira ababyeyi ubutumwa wa- wagira abakangurambaga mu by'ubuzima ah, mu rwego rwo kugerageza ah, kwita kuri aba barwayi mu masegonda make cyane
murakoze cyane ikintu cya mbere navuga ni uko dusobanukirwa cya kintu cyo kumva ko uko warwara ku mubiri n'uko warwara no mu mitekerereze niba bibayeho ntumve ko ari we wa mbere ni ibintu bisanzwe shaka ubu- ubuvuzi cyangwa se ubufasha ikindi nabwira ababyeyi mu by'ukuri twige kumenya abana bacu twige kwegera abana nubwo twagira imirimo tugire umwanya tugenera abana bacu tubiteho tubagire inshuti tuganire nabo bizatuma tumenya igihe batameze neza tubiteho kandi natwe bakuru nimba wagize ikibazo ganiriza muganga wawe yenda muhera aho ngaho mwabona ya- ya- yakoriyanti cyangwa se yagutuma ahandi yumva ko wabonamo ubufasha nanone kandi kuba ufite nk'inshuti yawe magara ya yindi wumva ubitse ibanga mu gihe wumva uri hasi ganira icyo ukeneye ni ukumva umuntu ikindi nanone gerageza wenda ushemo bya bindi twavuze biri nakiro gutekereza cyo kuruhura ubwonko imyitozo kurya neza kumva indirimbo kumviriza ibiganiro nk'ibi kugira ngo wige kwiyitaho kuko nubwo wavurwa wowe ubwawe utariyakira ngo ushake kwiyitaho no gukira ntabwo wamera neza
dogiteri serafine udahemuka sajenti umuhanga mu by'ubuzima rusange ukaba n'umwarimu muri kaminuza ya buffalo muri leta ya new york hano muri leta zunze ubumwe za amerika nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye ijwi rya amerika kugira ngo tuganire
mwakoze namwe kudutumira urakoze cyane nshimire n'abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino bagize uruhare muri iki kiganiro nshimire injeniyeri wamfashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
You chain my horse in red with your astonishing beauty. Oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been yet. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, I- you are my African queen, the girl of my dreams, and you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl. What I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more.